Hii ni Radio Sauti ya Amerika. Sauti ya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo i Washington DC biriwe neza nshuti mu duteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo muri kumwe kandi na Thomas Kamirindi tubahaye ikaze muri aya makuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntishyigikiye ko impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zikirwa ku ngufu.
La repatriement forcé est pas seulement une injustice c'est un crime contre le droit à humain international.
Uyu ni John Peter Pham intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari aturetse ko gutahukanwa ku ngufu ari akarenga ari akarengane ni n'icyaha cyo guhohotera agateka kazina muntu yabivugiye Bujumbura mu Burundi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru
Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uno wa gatatu yibutse imyaka 18 irangiye abihevye umumugu w'ibiterabwoba Al-Qaeda bagize ibitero
umurambo wa nyakwigendera perezida Robert Mugabe wageze i Harare uyu munsi uvuye muri Singapore
Abanyanigeria batanguye gutahukanwa n'indege bavanye muri Afurika y'Epfo aya makuru Ido ni idorero ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya duhereye ku nkuru yerekeye Amerika aho abanyamerika bibutse uno munsi ku wa gatatu imyaka cumi n'umunani irangiye habaye ibitero vy'iterabwoba vyo ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ivyo bitero vyahitanye abantu bagera ku bihumbi bitatu i New York, Virginia na Pennsylvania perezida wa Amerika Donald Trump n'umutambukanyi wiwe Melania Trump bibutse uwo munsi n'igihe c'agacerere isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itandatu zo mu gitondo mu masaha y'i Washington kuri iyo saha niho abantu bari banyuruje indege itwara abantu base ku bwa mbere inyubakwa zagirirwamo imirimo y'ubudandaji mu gisagara ca New York mu nyuma yaho perezida Trump yashikirije ijambo mu nyubakwa y'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi ku miryango y'abantu ijana na mirongo umunani na bane bishwe igihe abagira iterabwoba b'umugwi Al-Qaida banyuruza indege itwara abantu bagaseka iyo nyubakwa iri mu icicaro cy'igisirikare ca Amerika perezida Trump avuga ko uwo munsi wari umunsi w'ishavu n'umubabaro ntangere yahumurije imiryango yabuze ababo icyo gihe ko biyemeje ko batazokwigira bibagira uwo munsi yavuze ko abagize ibitero byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe barondera guca intege abanyamerika ko yamara imigambi bari bafite batayishitseko perezida Trump avuga ko aho kubaca intege byatumye biyemeza kurushiriza ku vyerekeye gukingira igihugu cabo abantu cumi n'icenda bakorana n'umugwi Al-Qaida nibo bagize ibitero vyo ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe
umurambo wa nyakwigendera Robert Mugabe wahoze ari umukuru w'igihugu cya Zimbabwe wageze i Harare uyu munsi Diane Nininahazwe aratubwira ibizakurikiraho biteze ko azoshingurwa n'iteka ku munsi wa Mungu naho aho azoshingurwa hagiteye intara igihugu cifuza kumushingurana iteka mu kibanza gishingurwamwo intwari n'abitangiye Zimbabwe mu gihe umuryango wiwe uvuga ko yoshingurwa aho yataye uruzogi mu karere kitwa Zimba nk'uko yabisabiye imbere yo kwitaba Imana amakuru ava muri Zimbabwe avuga ko Mugabe niba yanasabye ko abamuhiritse ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi batofata iya mbere mu mihango yo kumuherekeza ejo kuwa kane no kuwa gatanu biteze ko abanyagihugu bazifuza bamwunamira mu kibuga cy'umupira w'amaguru kitwa rufaro kuwa gatandatu naho agasezerwa n'abanyacubahiro batari bake amaze kumenyekana ko bazomuherekeza barimo perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa wa nigeria muhammadu buhari wa congo felix tshisekedi n'uw'ubushinwa xi jinping n'uwahoze aramutsa cuba raul castro perezida robert mugabe yashingiye ku munsi wa gatanu ku myaka mirongo icenda n'itanu azize indwara mu bitaro biteye imbere byo muri singapore yakunze kwivurizamwo akiri ku butegetsi
radiyo ijwi ry'amerika iyi washington dc perezida w'igihugu cya sudani yo mu manuko salva kiir na riek mashar ayoboye abagwanya leta bumvikanye ku vyerekeye gushiraho leta mfatakibanza hagati mu kwezi kw'icumi na rimwe iyo nkuru itangajwe n'umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru muri sudani yo mu manuko no munsi kuwa gatatu salva kiir na riek mashar bateye igikumu mu mwaka uheze ku masezerano yari agenewe guhagarika ingwano yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi ituma icya gatatu c'abanyasudani yo mu mpanuka bava mu zabo yongera isinzikaza bikomeye ubutunzi bw'igihugu Riek Machar yagize urugendo vuba gake ruba gake murantunga ku mugwa mukuru wa sudani yo mu mpanuka juba muri iyi ndwi kuzobonana na perezida kir baganiye ku byerekeye gushyiraho leta mfatakibanza ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano yatewe ku gikumu mu mwaka uheze asaba ishyirwaho rya leta y'ubumwe ryaratebeshejwe kubera leta ivuga ko idafite amafaranga ahagije yo gukoresha mu kubaka mu kwaka ibirwanisho imigwi byitwaje no kuyishyira mu gisirikare cy'igihugu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye muri kameruni ku buryo budasanzwe perezida paul biya uyu munsi yagejeje ijambo ku baturage be binyuze kuri radiyo na televiziyo by'igihugu yatangaje ko bitarenze uku kwezi ahamagaje inama y'igihugu igomba gushaka umuti w'intambara ishobora kubacamo kabiri hagati y'igice kivuga icyongereza n'igice kivuga igifaransa kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu iyi ntambara imaze guhitana abantu barenga ibihumbi bibiri perezida biya yasobanuye ko ibiganiro bizayoborwa na minisitiri w'intebe joseph dion gute bizahuza abanyapolitiki abayobozi b'inzego za gakondo abanyamategeko abanyamadini intumwa za rubanda bitoreye ingabo z'igihugu n'inzego z'umutekano n'abaharanira kwigenga kw'igice cy'igihugu kivuga icyongereza nk'uko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muki edwin kinzeka yawunde abitubwira abanyakameruni basanga ibi biganiro bitazatanga umusaruro niba perezida biya atabanje gufungura abanyapolitiki batavuga rumwe nawe n'abayobozi b'inyeshyamba zo muri hariya rero bavuga icyongereza abo bose bari muri gereza
radiyo ijwi ry'amerika umugwi w'abanyanigeria bafashe indege bavana mu gisagara cya johannesburg muri afurika y'epfo bagana i lagos muri nigeria ni nyuma y'indwi yaranzwe n'ibitero byahiga abanyamahanga baba muri afurika y'epfo leta ya nigeria itangaza ko abantu bagera ku majana atatu na cumi na batatu aribo bafashe indege batahukana mu gihugu cyabo uno munsi kuwa gatatu muri rusange abanyanigeria amajana atandatu na mirongo ine baba muri afurika y'epfo bariyandikishije kugira batahuke isosiyete y'indege zitwara abantu e, y'abikorera ku giti cyabo muri nigeria airpeace yasabye gutahukana abanyanigeria mu gihugu cyabo ibyo byarashigikiwe na leta ya nigeria yashavujwe n'ibitero biherutse kugigwa ku banyamahanga bakorera muri afurika y'epfo barimo abanyanigeria biteganyijwe ko perezida wa nigeria muhammadu buhari agendera afurika y'epfo mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka biteganijwe ko ibitero ku banyamahanga baba muri icyo gihugu bizoba mu byo azoganira n'abategetsi ba afurika y'epfo
igikombe cy'isi cya basketball ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kirimo kirabera mu bushinwa ubufaransa bwatunguye bikomeye igihangange leta zunze ubumwe za amerika muri kimwe cya kane kirangiza butsinda ibitego mirongo inani n'icyenda kuri mirongo irindwi n'icyenda byatunguranye cyane cyane kubera ko leta zunze ubumwe za amerika ariyo yatwaye igikombe cy'isi ibikombe by'isi bibiri bya nyuma biherutse niyo kandi ifite imidari ya zahabu itatu mu mikino ya olempiki ya nyuma iherutse muri basikete rero muri kimwe cya kabiri kirangiza ubufaransa buzahura na argentine ejo bundi kuwa gatanu umukino wa kabiri w'icyo kimwe cya kabiri kirangiza uzahuza esipanye na australia nabwo n'ejo bundi kuwa gatanu naho umukino wa nyuma na nyuma w'igikombe uzaba ku cyumweru gitaha muri iki gikombe cy'isi cya basketball mu bushinwa afurika yari yoherejeyo amakipe atanu angola cote d'ivoire nigeria senegal na tunisia yose yaviriyemo mu majonjora yo mu matsinda
muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
amakuru mu biyaga bigari intumwa za uganda n'iz'u rwanda bazahurira i kigali kuwa mbere w'icyumweru gitaha bazaganira ku buryo bwo gushyira mu bikorwa amasezerano abakuru b'ibihugu byombi bashyizeho umukono ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa munani i ruwanda muri angola minisitiri ushinzwe ibikorwa by'umuryango w'afurika y'uburasirazuba yase muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda olivier nduhungirehe arabidusobanurira yaganiriye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana ni inama izaterana ku wa mbere tariki ya cumi n'esheshatu nzeri ikaba ari inama ya komisiyo iteganywa n'amasezerano ya rwanda ya memorandum of understanding yashyizweho umukono ku itariki ya makumyabiri n'imwe kanama ukwezi kwa munani rero u rwanda rwatumiye bagenzi bacu bo muri uganda muri iyo nama ya mbere y'iyo komisiyo yo gushyira mu bikorwa ayo masezerano i kigali ku wa mbere aho tuzaganira nyine ku bigize ayo masezerano n'ukuntu twayashyira mu bikorwa ikintu cya mbere gikomeye abantu bategereje kuri iyo nama ni ifungurwa ry'umupaka kugira ngo ibihugu byombi byongere guhahirana iyo nama icyo kibazo izakiga ndetse ibe yagifatira n'umwanzuro inama iziga amasezerano yose uko ateye nuko yashyirwa mu bikorwa kandi ibyo uvuze by'umupaka ngira ngo ho ni ingingo ya d ni ukuvuga inyuguti ya d kandi imbere ya d haza abc abc rero akenshi ziba arizo zifite uburemere kurusha d so rero twebwe twifuza nuko ayo masezerano yose yashyirwa mu bikorwa cyane cyane ibituma ibibangamiye umubano hagati y'ibihugu byombi niba bishoboka mushoboye kutwibutsa gatoya iyo ngingo ya mbere ya a ni iyihe ndetse mutubwire na b n'ibishoboka na c muyitubwire kugira ngo tuze kugera kuri d ingingo ya a nivuga yuko buri gihugu kigomba kubaha ubusugire bw'ikindi gihugu ingingo ya b nivuga yuko buri gihugu kigomba kwirinda gushyigikira imitwe yitwaje intwaro ishaka kubangamira umutekano n'ubusugire bw'ikindi gihugu ingingo ya c ni ukubaha uburenganzira guharanira uburenganzira bw'aba abaturage b'igihugu kimwe batuye mu kindi hanyuma ingingo ya ya de ikaba rijyanye no guteza imbere ubuhahirane ku mipaka hari n'ingingo ya e yo ivuga guteza imbere muri spirit ya panafricanism ni ukuvuga guteza imbere afurika ku byerekeye amahoro ku byerekeye ingabo ku byerekeye umuco n'ubucuruzi hanyuma n'ingingo ya f akaba ariyo ivuga iby'ishyirwaho ry'iyi komisiyo adoc ishinzwe kuganira ku bibazo bijyanye no gushyira mu bikorwa aya masezerano iyo komisiyo ikaba igizwe rero na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'abayobozi b'iperereza kenshi na kenshi iyo hategurwa amanama nk'aya ngaya hashyirwamo imbaraga nyinshi kugira ngo izo nama zitegurwe mu mwuka mwiza mbese ubu mwuka wifashe gute hagati y'u rwanda na uganda nta gushondana birimo umwuka turimo ni umwuka wo kureba ko hashyizwe umukono kuri aya masezerano ni ukuvuga hari momentum hari hari igikorwa cyakozwe n'abakuru b'ibihugu bombi kumwe n'abahuza perezida wa angola na perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gushyiraho umukono kuri ayo masezerano rero igikwiriye gukurikira cyari gikwiye gukurikira nyine ni ukureba ukuntu ayo masezerano yashyirwa mu bikorwa kuko gushyira umukono ku masezerano biroroshye ariko icyangombwa ni uko ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa rero ni muri urwo rwego u rwanda rwatumiye abayobozi ba uganda babishinzwe kuza mu rwanda kugira ngo nyine twicare hamwe turebe ukuntu ayo masezerano twayashyira mu bikorwa none se ziriya ngingo zose uko mwazivuze uko ari imwe ebyiri eshatu enye eshanu zose muzaziga ku wa mbere kandi muzipfundikire nibyo ingingo zose ziteganywa n'ariya masezerano zizaganirwaho icyo twifuza ni uko twazishyira mu bikorwa zose ubwo nyine ni inama ya mbere izaba ibaye ubwo turizera yuko inama yo kuwa mbere n'inama zizakurikira niziba ngombwa zizaganisha mu gushyira mu bikorwa kw'aya masezerano minisitiri nduhungirehe ndabashimiye ndabashimiye radiyo ijwi ry'amerika i washington dc leta zunze ubumwe za amerika yiteguye kurungika abarorerezi b'amatora mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu gihe leta ibyemeye iyi nkuru y'ijwi rya amerika rifatanije n'abanywanyi bayo tugiye kwishyikizwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda intumwa idasanzwe icyo gihugu mu karere k'ibiyaga binini john peter fam yabivuze mu kiganiro y'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu inyuma y'urugendo rw'iminsi itatu mu burundi iyo ntumwa yasiguye ko ibyo byonatuma imigenderanire hagati y'igihugu aserukira n'uburundi ishobora gusubira kunaguka
twifuza nka leta zunze ubumwe za amerika inyuma y'amatora abaye mu mahoro n'ituze no mu mwidegemvyo dushobore gufatikanya gutera intambwe hamwe mu kunagura imigenderanire hamwe no gufashanya mu iterambere ry'ibihugu vyacu iyi ntumwa idasanzwe yongeye ivuga ko hamwe leta y'u Burundi itabaye intambamyi Amerika yiteguye kurungika abarorerezi bo mu matora y'umwaka uza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Nous sommes prêts, comme toujours, à venir avec notre expérience, nos expertises.
turiteguye nk'uko twama kuzana abarorerezi bacu bigenga turabyizeye kuko amatora aba meza mu gihe habaye abarorerezi bo mu mashyirahamwe yigenga mu burundi abarorerezi muri afurika y'ubuseruko n'ubumwe bwa afurika kumbure n'abo mu makungu ariko igikorwa cacu si ico gutegeka uko bitegerezwa gukorwa ku bijyanye n'umwumvikano muke uri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda John Peter Pham avuga ko leta zunze ubumwe za Amerika atabubasha ifise bwo kubumvikanisha ku nguvu ariko asaba indongozi z'ibyo bihugu gushyiramo ishaka kugira basubire kunga ubucuti n'imibano myiza ariko kandi mu bikorwa iyi ntumwa idasanzwe ifise harimo gufasha ko haba ibiganiro kugira impunzi zishobore gutahuka ku bushake bwazo Un de les missions que le secrétaire d'État m'a confiée est de aider, faciliter dans le dialogue.
kimwe mu byo umunyamabanga wa leta yashinze ni ugufasha kugira ibiganiro bishoboke kugira impunzi ziri mu bihugu byo muri kano karere zishobore gutahuka ariko mu masezerano agenga impunzi ibihugu byateye umukono ni uko impunzi zidatahukanwa ku nguvu ariko ku gushaka kwazo habayemwo ugushaka kw'impunzi byumvikana ko amakungu ashobora gufasha nk'uko twamye tubikora no mu myaka iheze ariko ni ukuri ugutahuka kw'impunzi gutegerezwa kuva ku bushake bwazo kuko uretse ko ugutahukanwa ku nguvu ari akarenganyo ni icyaha kijanye n'ihohoterwa ry'agateka ka zina muntu kuri uyu wa gatatu niho John Peter Pham yarangiza urugendo rwiwe rw'iminsi itatu yari amaze mu Burundi mu bo yabonanye nabo harimwo abaserukira leta y'u Burundi indongozi z'amadini hamwe n'amashyirahamwe atayegamiye mu vya politiki inyuma y'u Burundi aca abandaniriza urugendo rwiwe i Kinshasa muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo
turashimiye rero desire hatunga imana kuri iyi nkuru ijwi ry'amerika rifatanije n'abanywanyi baryo ahejeje kudushikiriza ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho uburenganzira bwa kiremwamuntu amnesty international rivuga ko ritewe impungenge n'ingingo ya leta ya tanzania n'uburundi yo gutahukana impunzi zibishaka n'izitavyifuza kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi kuza ni inkuru ya mugenzi wacu eroje buri kaneza ari mu biro vy'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya amasezerano Burundi na Tanzania biherutse kugiranira yo gutahukana impunzi z'abarundi ishirahamwe Amnesty International ryara yarabutswe aganira n'ijwi rya Amerika Hashem Nicholson umushakashatsi muri iryo shirahamwe araba ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda yasiguye ko ibintu bibiri ari byo biteye amakenga cane Nous avons vu euh, l'accord entre la Tanzanie et le Burundi. Le contenu est, c'est pour la plupart le même que nous avons vu euh, rapporté dans twarabonye dans amasezerano l'annonce hagati y'uburundi na ce qui est tanzaniya plus ibirimo ahanini inquiétant ni nka pour nous, bijya c'est byavuzwe que mu itangazamakuru c'est bien noté igiteye que les impungenge réseaux ku bwacu vont ni uko continuer byanditswe sans- neza ko avec gucura le impunzi consentement des bizoba ku réfugiés.
bushake Dans bwazo Tanzanie, on canke écrit ku que le nguvu gouvernement ibi de rero Tanzanie et de byashyizwe Burundi mu sont, nyandiko ko euh, leta prêtes z'uburundi na à tanzaniya les rapatriements ziteguriye non gutahukana abantu ku volontaires, le gahato rapatriement par force.
itahukanwa C'est ça ku qui nous nguvu inquiète le nicyo plus.
kituraje Un autre ishinga élément cane qui ikindi a cashimangiwe été mu noté byitonderwa déjà dans le umushikiranganji climat, w'intwaro yo le hagati muri ministre tanzaniya tanzanienne, yavuze c'est que ni uko ayo mareta les deux abiri gouvernements yumvikanye se gutahukana sont impunzi accordés pour isr continuer avec yafasha les canke réformes itayafasha avec le n'ibi centre de biteye impungenge coopération kuko isr ni Ça aussi, igisata c'est c'isi inquiétant.
kijejwe Nous impunzi savons que, irafise en tant ubumenyi qu'agence bwo globale kwitwararika des réfugiés, ko ils ont abatahukanwa des baba efforts à faire pour bavyishakiye s'assurer que kandi les bigakorwa mu réformes sont gateka volontaires et n'umutekano qu'ils sont faites dans la w'impunzi dignité, dans la sécurité des réfugiés.
ubu muryango uri ku rutonde rw'amashyirahamwe mpuzamakungu leta ivuga ko yihaye umugambi wo gucafuza uburundi n'indongozi zabwo nabajije nicolson niba n'ubu amnesty idashobora kurabirwa muri ayo marori Nous avons parlé avec beaucoup de réfugiés qui nous disent euh, eux-mêmes qu'ils ont peur de rentrer au Burundi. Donc quand nous faisons des déclarations sur la situation dans le pays, mais aussi sur le fait que les réfugiés ne veulent pas rentrer, ça c'est basé twaravuganye sur, euh, n'impunzi des nyinshi interviews avec zivuga les ubwazo ko réfugiés zifite eux-mêmes.
ubwoba bwo Ils gutaha nous mu disent qu'ils burundi ont peur ubwo de rero rentrer.
iyo Donc, euh, tuvuga ku nous biba mu ne gihugu voulons pas canke semer ivyerekeye les impunzi terreurs.
zidashaka Évidemment, ce que guhunguka nous voulons twishimikiza vraiment, c'est ivyo de tuba voir twaganiriye l'impunité n'impunzi qui ubwazo mène actuellement rero à un intumbero niveau yacu que sitera des bwoba violations ahubwo ico sérieuses twifuza arrêtent.
ni Nous ukubona voulons qu'il y ait la ukudahana kwa justice pour ceux sindaro qui ont, euh, kuvanwaho souffert.
twifuza Et trois, kubona c'est- ihonyangwa ce que nous ry'agateka ka voulons zina muntu de plus, rikabije c'est un respect rihagarara des droits hamwe n'uko humains au abakorewe Burundi amahano pour que bahabwa une ubutungane paix, euh, ariko durable icyo twifuza peut- hejuru ya peut byose gagner.
ni ukubona S'il y a iyubahirizwa des ry'agateka réfugiés ka qui kiremwamuntu mu veulent burundi s'ils ont fait gutyo ce choix, amahoro euh, aramasasagare vraiment volontairement, niba hari nous impunzi n'avons pas de zifuza problème gutahuka s'ils veulent by'ukuri rentrer, ça- arizo ça doit être zibihisemo fait dans la nta kibazo sécurité, biduteye dans la bipfe dignité, gukorwa mu nous voulons que ça mutekano soit n'agateka ku facilité buryo dans une butangwa hubahirijwe uburenganzira bwabwo bwose ntibitegerezwa guterwa n'icyuka cyo kuzizinukwa mu gihugu cyazakiriye mu gihe bivugwa ko amasoko yugawe abantu bitagikunda ko biyandikisha nk'impunzi uburenganzira bwo kwidegenza butakihari ni ukuri ntibitegerezwa gutumwa n'icyuka cyo kubazinukwa mu gihugu kibahaye indaro une situation vraiment hostile dans le pays.
nikolson hari n'ibindi agarukako L'HCR a maintenu la position que les circonstances euh, au Burundi ne sont pas encore favorables pour promouvoir des rétos dans le pays, mais ceci dit, ACR ils ont, yagumye ku euh, izima ivuga ko baptisé ibiba mu des Burundi rétos bidahumuriza déjà ku buryo depuis impunzi 1977, zokaburirwa gutahuka mu gihugu alors, euh, nubwo yafashije impunzi environ, guhunguka euh, kuva mu kw'icyenda ibihumbi bibiri na cumi 75 n'indwi réfugiés hakaba qui ont hataje déjà izigera ku bihumbi rentré mirongo irindwi dans na le pays.
bitanu Ce n'est pas kandi que le CACR HCR yonyene qui ibona ko croit icubuka que les kitarahinduka ku circonstances buryo n'ont pas ho assez changé kwinjingirwa impunzi pour gutaha promouvoir turabona ko hari les hamwe ribandanya réformes.
ihonyangwa Voyons ry'agati qu'il y a k'akazina une muntu rikabije buri répression munsi continue twarabonye dans le raporo pays, ya des nyuma yo mu gutohoza ku violations burundi sérieuses, aho des ivuga droits ko humains hari qui ugutekana continuent gufatiye tous les ku jours.
bwoba On a lu le n'iterabwoba dernier rapport de ibi la birahambaye commission cyane d'enquête sur le kuko Burundi iyo qui a bavuga ko mu parlé gihugu d'une hatekanye calme basée ni sur la ukumenya aho peur, gahengwe sur la terreur.
icyo Je crois que ça, gahagaze c'est ko très mu gihe important.
bizwi Si ko hari on- ibyaha on bikomeza veut créer une gukorwa situation hakaba calme dans le n'ubwoba pays, bw'ikirenga il mu faut gihugu savoir ce quoi ntibikunda ça se ko haba passe, gukangurira quand on sait impunzi qu'il y a des gutahuka violations qui kugera ubu continuent et qu'il y a une peur extrême dans le pays, ce n'est pas possible de promouvoir des rétos jusqu'ici.
mu kurindira ko umwumvikano w'amaleta ya burundi na tanzaniya uja mu ngiro amnisitiya internationali irafise ico isaba abaterankunga Nous demandons ou paye un bailleur de fonds d'assurer que la réponse régionale euh, à la situation des réfugiés dusaba ibihugu burundais bitanga soit bien imfashanyo financée kwitwararika d'un manière kw'ivy'impunzi z'abarundi prévisible, zikeneye mu adoptant karere des réponses biboneka plus hagatangwa justes, uburyo buboneka un biais hisunzwe qu'on a ibikenewe financé la réponse gushika mu mpera régionale z'ukwindwi pour twarabonye ko 22% hatanzwe ibice mirongo ibiri ku des ijana besoins. Et ça, gusa c'est vy'ivyankenerwa quelque chose qu'on ibi voit vyabaye souvent, akamenyere et vyisubiriza il faut dire tubibona que kenshi ce n'est pas kandi toute la uruhara si responsabilité urw'ibihugu vyakiriye impunzi des vyonyene autres ni n'urw'amakungu pays dans la ategerezwa gukora uruhara rwayo mu gushigikira utwigoro two kwakira impunzi appuyer les efforts d'accueillir des réfugiés.
mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze zibicishije ku bashikiranganji bazo b'intwaro zo hagati leta za tanzaniya n'uburundi zafashe ingingo yo kuzotangura gutahukana impunzi zose z'abarundi ziri muri tanzaniya kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi kuza amashirahamwe atari make n'abatavuganwa n'ubutegetsi bw'ivyo bihugu vyompi bibiri bariyamije ico cifuzo ariko kandi rugora umushikiranganji wa tanzaniya w'intwaro yo hagati yabakuriye inkoni ku gishitsi ko iryavuzwe atankeka ritegerezwa gutaha eroge burikaneza nairobi ijwi rya amerika ijwi ry'amerika tujye noneho mu rwanda aho urukiko rw'ubujurire rwashoje kumva imyiregurire ya brigadier general frank rusagara wavuye ku rugerero abamwunganira mu mategeko bavuze ko urukiko rwa mbere rwamuhannye rwihanukiriye ku buryo bunyuranyije n'amategeko ubushinjacyaha bwo buti nta mategeko yishwe mugenzi wacu eric bagira ubusa yari mu cyumba cy'iburanisha iburanisha risoza imyiregurire ya brigadier general frank rusagara wavuye ku rugerero naryo ryaranzwe n'impaka ndende zishingiye ku mpamvu zamuteye kujurira ibihano yahawe n'urukiko rukuru rwa gisirikare maitre pierre celestin buhuru umwunganira aravuga ko rwashingiye ku bimenyetso bipfuye aravuga ko abatangabuhamya bamushinja bagombye kuba baranyuze imbere y'umucamanza bagahatwa ibibazo ku buhamya bwabo umucamanza yabajije niba inyandiko mvugo bakoreshejwe n'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha nta gaciro zifite metre buhuru yamusubije ko ikimenyetso umushinjacyaha azana mu rukiko mbere y'uko umucamanza agishingiraho ahanisha urebwa imyaka makumyabiri y'igifungo kiba kigomba kugibwaho impaka generali rusagara yongeye kugaruka ku kabari nyarutarama tennis club aregwa ko yahabwiriraga abasirikare bagenzi we amagambo yangisha rubanda ubutegetsi uregwa yavuze ko nyarutarama tennis club yagenewe abasirikare bakuru ntawe upfa kukinjiramo ngo keretse uwabisabye cyangwa afite icyo apfana n'abo basirikare kuri iki cyaha ati bihuhabanyitirira ko navuze hari ubwo unabireba ukibaza uti bigendereye iki aregwa ko yavuze ko u rwanda ari banana republic yifashishije inyandiko z'abahanga rusagara ati simvuga ko nabivuze ariko banana republic bisobanuye agahugu gato gakennye kohereza ibicuruzwa bike hanze gafashwa n'inkunga zo hanze mu buryo bw'imibare rusagara avuga ko raporo zigaragaza ko mu mwaka yafunzwemo wa bibiri na cumi na kane umunyarwanda yakiriye amadolari mirongo cyenda na rimwe nk'imfashanyo yavuye hanze imibare yatanze igaragaza ko mu karere umunyarwanda ariwe wakiriye imfashanyo iri hejuru avuga ko muri uwo mwaka u rwanda rwohereje hanze ibicuruzwa byahagaze kuri miliyoni magana atandatu z'amadolari ariko rufata inkunga ya miliyari ebyiri na miliyoni magana ane z'amadolari atabanshinja iki cyaha n'uwakabivuze nta cyaha kirimo ni nka bya bindi mu kinyarwanda ngo uvuze ko nyir'urugo yapfuye si uba wamwishe kuri we icyabaye gishya nuko bamuburanishaga ngo basaga nk'aho aribwo babonye ayo magambo bwa mbere bati aha akoze hasi anaregwa ko yavuze amagambo nka rwanda is a police state bisobanuye ko u rwanda ruhoza ijisho ku muturage mu magambo ye yagize ati niba ufata umuntu ukamufunga nta mpapuro zimugaragariza ibyo aregwa ibyo si ibikorwa bya police state ati biriya bibaho mu gihugu kigendera ku mategeko se biba bivuye he abwira urukiko ati kabayiza yavuye hano yarakubiswe yarishwe urubozo twarabibabwiye mwabikozeho iki umucamanza ati ntabwo dukomeza kubemerera kujya hanze y'urubanza hahise hazamuka indi ngingo itarishya muri uru rubanza ariko kuri iyi nshuro yabaye intandaro yo guhagarika iburanisha by'igihe gito umucamanza yakunze kugira impungenge ko abanyamakuru bafata amajwi mu iburanisha humvikanye guterana amagambo mu rukiko hagati y'abanyamakuru n'abacamanza twasobanuraga ko tudashobora gukora ibitemewe n'amategeko ariko inteko iburanisha ihagarariwe na madame patricia mukanyundo yasigaranye akangononwa ivuga ko nibinaba ngombwa hazitabazwa abapolisi akimara gutanga ikiruhuko cy'umwanya muto ku baburanyi bombi koroneli tomu byabagamba yibajije ku myitwarire y'umucamanza agira ati niba umucamanza aba yumva ari gukora ibiciye mu mucyo kandi ashaka ko rubanda babimenya n'iki kimutera impungenge ko bamufata amajwi ati ubwo se araje anigisha abanyamakuru uko bakora akazi kabo asubiza ku by'urundi ruhande umushinjacyaha kapiteni faustin nzakamwita ku batangabuhamya b'urwego ahagarariye bivuga ko batageze mu rukiko ngo bavuguruzanye yavuze ko icy'ingenzi ari uko ababuranyi bahabwa uburenganzira bwo kunyomozanya ku bimenyetso biri muri dosiye avuga ko generali karyango na bagenzi be bashinja generali rusagara bagiweho impaka avuga ko kubazana mu rukiko ari uburyo bwo gusuzuma ukuri ariko no gusuzuma inyandiko mvugo zabo ari ubundi buryo bwo gusuzuma ukuri ati ikibi ni uko hasuzumwa ibimenyetso bibujijwe avuga ko inyandiko mvugo ikozwe n'ubifitiye ububasha hakurikijwe imihango yabugenewe ihabwa agaciro ntiyemeranya n'ibisobanuro bya generali rusagara kuri nyarutarama tenisi club ati uko bayisobanura wagira ngo ni kasho nyarutarama ni akabari n'ubundi hano natumayo fanta nkayinywa ati mu kabari ntawubujijwe kujyayo yavuze ko ariho generali rusagara yari yarahinduye nk'ibiro bye ahavugira amagambo ngo ku buryo nabo yabaga atareba bayumvaga yikomye rusagara ko afata amagambo nka polisi state agakora icyo yise kuyasiga amavuta nyamara ngo ari igikorwa cyareberwa mu bindi yakoze yanikomye metere buhuru ko afata ibyo kapiteni nzakamwita yita ibinyoma bya generali rusagara akabishimangira agasanga atawuzuza inshingano zo gufasha ubutabera nk'umunyamategeko metere buhuru akavuga ko mu buryo ubwo aribwo bwose generali rusagara yaganiraga n'abasirikare bagenzi be bitafatwa nka rubanda kuko ari abasirikare bitangiye igihugu baganiraga ku buzima bwacyo areba andi magambo ngo aho yagiraga ati our guy is finished ngo bisobanuye ko perezida kagame yarangiye ngo yarangiza ati otherwise museveni is smart bisobanuye ko museveni ari umusirimu umushinjacyaha akavuga ko kubwira koroneri amagambo nk'ayo ko umugaba w'ikirenga w'ingabo yarangiye aramutse abyemeye yarwanya ubutegetsi general rusagara yavuze ko ayo magambo ntayo yavuze kandi ko nawe yamushinja abatarabo kwizerwa uregwa n'ubwunganizi basoje kwiregura bavuga ko mu gutanga ibihano urukiko rukuru rwa gisirikare rwihanukiriye ruhanisha general rusagara igihano cyo gufungwa imyaka makumyabiri metere buhuru akavuga ko imyaka y'izabukuru y'uregwa yagombye kuba yaritaweho ndetse n'imirimo yakoreye igihugu bakavuga ko ibyakozwe bihamanye n'amategeko n'amasezerano mpuzamahanga u rwanda rwashyizeho imikono umushinjacyaha akavuga ko batigeze basaba urukiko guca inkoni zamba ngo rubyanga agasanga umucamanza yaratanze ibihano biteganywa n'amategeko kuko mu kugabanya ibihano ngo hagomba no kurebwa ku mpamvu nyoroshyacyaha agasanga ingingo yabo nta shingiro ifite kuko nta mahame n'amategeko byishwe byitezwe ko kuri uyu wa kane umucamanza apfundikira uru rubanza generali frank rusagara na muramu we koroneli tomu by'abagambo wahoze akuriye itsinda ry'abarinda perezida kagame baregwa n'ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
mu kanya turasezerana ku makuru n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije abanyamerika bibutse uno munsi ku wa gatatu imyaka cumi n'umunani irangiye habaye ibitero by'iterabwoba byo ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ibyo bitero byahitanye abantu bagera ku bihumbi bitatu i new york virginia na pennsylvania umurambo wa robert mugabe wahoze ari umukuru w'igihugu cya zimbabwe wageze iharara uyu munsi yitabye imana mu cyumweru gishize afite imyaka mirongo icyenda n'itanu yari mu bitaro singapore biteganijwe ko umurambo uzashyingurwa mu irimbi ry'intwari z'igihugu ku cyumweru mu bazajya mu itabaro harimo abakuru b'ibihugu bya repubulika na demokarasi ya kongo afurika y'epfo nigeria n'ubushinwa na raul castro wigeze kuba umukuru w'igihugu cya cuba perezida wa sudani yo mu mpanuko salva kiir na riak mashar ayoboye abagwanya leta bumvikanye ku byerekeye gushyiraho leta mfatakibanza hagati mu kwezi kw'icumi na rimwe muri kameruni perezida paul biya yahamagaje inama y'igihugu bitarenze uku kwezi kugira ngo bige ikibazo cy'intambara ishobora guca igihugu mo kabiri hagati y'igice kivuga icyongereza n'igice kivuga igifaransa iyo ntambara kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu imaze guhitana abantu barenga ibihumbi bibiri amakuru n'ibiganiro tuba tubafite kuri isaha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika dushimire injeniyeri mu buhinga bw'ibyuma na fatuwari masikara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye byahagarariwe na edi gwema kuri mikoro mwari kumwe na anje fide niyo ngabo na tomasi kamirindi turabashimiye cyane umugoroba mwiza murakarama